Ili ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
none utabahaye amakuru bizogenda gute umwuga ntibazorohe kuwukora bazoguma bawukora bazoca bacana ibyo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoyegumya ayo makuru rero nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha uwo ni umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gucumbira ukugena ibinyamakuru bikora mu burundi nestor bankumukunzi avuga ku vyerekeye ukorohereza abamenyesha amakuru kuronka amakuru turavuga no ku biganiro vyahuza abanyepolitike b'abarundi vyarangiye ejo ku munsi wa mbere yarusha muri tanzania ku nama mpuzamakungu y'iminsi itatu yo kurabira hamwe imigambi yo kugabanya imfu z'abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka hamwe n'impinja iriko ibera i nairobi muri kenya no ku mutekano muke ku banyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya kiziba mu burengero bw'u rwanda yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya muramutse fideli ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika buriko burarungika abasirikare ibihumbi bitanu n'amajana abiri ku rubibe amerika ihana na megisike gufasha aba basanzwe guhangana n'isinzi ry'abimukira bava muri hondurase bariko berekeza muri amerika abategetsi mu gisirikare babwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa mbere ko umutekano ku rubibe ari wo mutekano w'igihugu bashikirije ko abasirikare ibihumbi bibiri bitanu n'amajana abiri bazokwiyongera ku bandi bababa ibihumbi bibiri n'ijana basanzwe bari ku rubibe komiseri kevin mark alenane ajejwe duwane hamwe no gucungera imbibe yashikirije ko abimukira bashika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu b'abagabo abagore hamwe n'abana bari muri mexique begereza buhoro buhoro ku rubibe rwa leta z'ubumwe za amerika uwundi murwi w'abimukira bashika ku bihumbi bitatu ku munsi wa mungu nibo bashika ku rubibe rwatemara gihana na mexique bagamije guhambya uwo wundi murwi munini perezida donald trump mu butumwa yashikirije ku rubuga rwa twitter ejo ku munsi wa mbere yavuze ko amerika igiye guterwa kandi ko abasirikare bayo bameze magabo abategetsi ba indoneziya bashikiriza ko bisa n'uko atabarokotse inyuma y'aho indege y'isosiyete lion air flight yari itwaye ingenzi ijana na mirongo umunani n'icyenda abadereva hamwe n'abakozi bayo igwiriye mu ibahari maze iminota cumi n'itatu igurutse iva ku kibuga cy'indege cy'i jakarta byikeka ko iyo ndege ishobora kuba yaribiye gushyika ku metero mirongo itatu cyangwa kuri mirongo itatu na zitanu abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye ibiziga bitari bike byari ku birometero cumi na bitanu byahabereye iryo sanganya iyo ndege yari yagurutse isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ibiri mu gitondo mu masaha yo muri indoneziya byari bitekanijwe kwishika mu gisagara cya bankaberitunge isaa moya n'iminota mirongo ibiri yo mu gitondo iryo sanganya ribaye irya mbere rishitse ku ndege yo mu bwoko bwa boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi indege nshasha igurwa cyane kandi inywa ibitoro bike nayo muri afurika abajejwe umutekano muri kamerune baraburijemwo abari ko barakora imyiyerekano mw'ibarabara bahakana itorwa rya perezida paul biya ni nyuma y'amatora yo kuwindwi y'uku kwezi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika yawunde moki edwin kinzeka ashikiriza ko kugira birinde gukubitwa n'abapolisi abo batavuga rumwe na leta baciye bihereza amabarabara bagana ku mashuri no ku masengero bibaza ko ariho bazotekanirwa igipolisi cashikirije ko cafashe abantu bane kandi kiriko kiratohoza ku bandi bahungiye muri kaminuza bishushanya n'abanyeshure abategetsi batangaje ku munsi w'imana ko paul biya yatahukanye intsinzi y'amatora ku majwi mirongo irindwi na rimwe ku ijana nawe maurice kamto bahiganwe kandi yaboneka ko akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yatahukanye amajwi cumi n'ane ku ijana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umugambwe mouvement democratique du peuple camerounais MP MDPC wa Biya ko wivye ayo matora kandi mu buryo bukabije nawo umukunzi w'umensha makuru yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi aheruka kugandagurwa avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bazaho ikiziga ca Khashoggi kiri Hatise Sengize yabishikirije ejo kuwa mbere igihe bari mu misa yo kwibuka Khashoggi hari i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Khashoggi w'imyaka mirongo itanu n'icenda yinjiye muri konsila ya Arabia Saudite Istanbul muri Turkiya Turkiya ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi kurondera impapuro z'uwo bari bimirije kubakana ari we Sengize n'umunyaturukiya ariko ntiyigeze asohoka abategetsi ba Arabia Saudite babanje guhakana ko ataruhara bagize mu ibura rya Khashoggi ariko mu ndwi iheze baremeye ko urupfu rwiwe rwari rwarateguwe muri afurika kandi perezida wa zimbabwe emerson munangagwa ejo kuwa mbere yarabonanye n'abarongoye amashyirahamwe y'abikorera ivyabo mu twigoro two kubaremesha ko leta yiwe ishobora kuringaniza neza ibijanye n'ubutunzi ariko abo bagwizatunga barerekanye amakenga bafise kwikena ry'amafaranga mu kigega cy'igihugu bituma bigora ko ibikorwa by'ubutunzi bibandanya neza muri ico gihugu abanyezimbabwe bariko barahura n'ibibazo byo kubura ivyankenerwa mu buzima bwa misi yose birimwo ibitoro imiti amavuta yo guteka hamwe n'amazi meza yo kunywa ibiciro by'ibidandazwa byaraduze munangangwa agasaba abagwizatunga kuzana ibidandazwa byinshi mu isoko hakubigumiza mu mahinguriro yabo
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye burundi aho inyuma y'iminsi itandatu abanyepolitiki b'abarundi bari mu biganiro arusha muri tanzania umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiye benjamin mkapa yahoze atwara igihugu cya tanzania yatangaje ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira haboneke umuti ku matati ya politiki ari mu burundi naho hatabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriweko n'impande zose zegwa n'ayo matati ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitiki b'abarundi bari mu biganiro iyarusha muri tanzania umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho mu gihe yariko arasozera ivyo biganiro benjamin mukapa yabuze atwara igihugu ca tanzania yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matatsi ya politike ari mu burundi naho hatabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriweko n'impande zose zegwa n'ayo matati umuhuza mukapa yavuze ko agiye gutanga raporo amahoro ku bamutumye ambasaderi david kapya ni umuhanuzi mukuru wiwe the facilitator now will review the documents he has
ati umuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishire hamwe izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ari we yoweri museveni atwara igihugu c'ubuganda ijwi rya amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari mukapa canke ko azoba ibindi biganiro kapya ati twebwe twifuza guhagarikira ngaha byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka yase bazoshima ko biba kuko ubu tubishize mu maboko yabo kuko umuhuza mukuru perezida museveni nawe azoca yiha icegeranyo nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa ariko mukapa yifuza ko yohagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese kubw'abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho mukapa yatanze imihoho basabye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu oni hamwe n'ubumwe bwa afurika ko bifuza abandi bahuza anise niyo nkuru yaje arongoye umugwi w'abatumiwe mu runanise na rede rutavuga rumwe na leta twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko union africaine rishyira hamwe ry'ibihugu byo muri afurika ryoca risubira rigafata ikibazo cy'umuriro mu ntoke bakaturonderera uwundi muhuza kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'uburundi atacitayeho cyane tukagira tuti ibihugu bihurikiye iri shyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika basubire bagisubiremwo basubire barabe yuko batoda uwundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'uburundi abo bantu ko ari babiri bamaze imyaka ibiri bagerageza mugabo byanka botanga imihoho bose icyo kibazo kikaja mu minwe y'uwundi muhuza ikindi basabye kandi umuhuza akakibemerera kugishikana ni uko haba inama y'akarere yiga ikibazo cy'uburundi gusa sitasiyo sibomana asarukira umugambwe iprona urubanza rutavuga rumwe na leta ya javi bujumbura tuti ntibyumvikana ko aka karere iyi myaka yose bimaze akaba ata nama idasanzwe iratuma ku kugira yige gusa icyo kibazo cy'uburundi ati ibyo na ndabona ko byananiranye nicyo gituma muri raporo nshikiriza umuhuza nsaba ko icyo kibazo cy'uburundi cyoshigwa ku nama yaco yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hari ko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezwa tuti imbere ku bitwerekeye tubona yuko n'iyo iyo nama y'abakuru b'ibihugu itafata ingingo ishimishije abarundi twasabye ko icyo kibazo cyova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu na union africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwokwigirwamo icyo kibazo cy'uburundi pierre clave nahimana atwara umugambwe sabanyafuredebu nawe yamenyesheje ko bizeye badakekeranya ko naho ikibazo cy'uburundi cyohabwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa ko ko tubona yuko yatwemere ku byiyumviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru b'ibihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagira icyo babivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubure bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu burundi bagitorere inyishu n'ingoga nk'uko bigombwa gukorwa aho rero twebwe twahakuye umwizero ukomeye ko yatubwiye yuko abakuru b'ibihugu b'akarere ikibazo cy'uburundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu muri ibyo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima ni uko abanyepolitike b'abarundi bashoboye kugira umugwi umwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambi uri ku butegetsi cndfdd n'imigambwe bicuditse batitavye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntumbero y'ingene guhuza abarundi vyogenda itegekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe kuza atagihindutse Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ku yindi nkuru yerekeye uburundi abamenyeshamakuru basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka amakuru aho ni nyuma y'aho abavugizi bamwe bamwe b'ibisata vya leta bagirijwe ko badatanga amakuru ivyashikirijwe ejo kuwa mbere mu nama yahuje abamenyeshamakuru ubushikiranganji bubajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya muramvya ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidelite ishatse ari mu burundi abamenyeshamakuru mu burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ahariho hose ariko kuyaronka ni ikibazo umumenyeshamakuru jacques bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru ico cigwa cari cerekeye uburenganzira bw'umumenyeshamakuru mu kuronka amakuru harakenewe itegeko rihatira abatanga amakuru kuyatanga ayo dufise loi sur l'accès à l'information umutegetsi adatanze inkuru nta na kimwe kimukurikirana n'ukuri ubu nta na tegeko na rimwe rimukurikirana aho ati jesi zihorana na wewe nta na kimwe kimukurikirana bisabwa na demokarasi intwaro rusange ko dushaha amategeko ahatira abantu kuduha le document public ahatira ababiza gutanga amakuru kutubwira amakuru Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze ibyabashikiye ku kazi wabo byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho hariho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha ku buryo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduhe amakuru atubwira ati mwebwe muri iwacu narabwiye yuko ata makuru nzosubira kubaha nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iri kategorike nk'iyo uwo aba atashimishijwe n'iyo nkuru yokwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo twa do reponse bakisigura mu batumiwe muri iyo nama harimo umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gucungira imenyeshamakuru sense Nestor Bankumukunzi mu vyashikirije harimo ivyiyumviro vyuhira ivyo uyo menyeshamakuru yaraheje kuvuga ikindi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha iki- inkura ikinyamakuru hariho abamaze kuzitwara ko nk'umuradiyo culture twarabagendeye mu misi iheze baratubwira yuko hariho umuporte parole atazosubira kubaha amakuru none utabahaye amakuru bizogenda gute umwuga ntibazorohe kuwukora bazoguma bawukora bazoca bashira mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoyegumya ayo makuru rero je nibaza yuko azoba ariko agomba gutisha azoba afise utunenge mbere ibinenge ariko aranyegeza hagati aho bamwe bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta bati iryo tegeko ryotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro ni kindi Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru sinibaza nuko nubwo ryobaho ryoshobora gushirwa mu ngiro we washize tegeko uti uzotegereza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubu bushikiranganji bwotegereza gutanga yari n'igihe bwoyatangira ico je nibaza twoshira imbere ni imigenderanire myiza y'abatanga amakuru namwebwe abamenyesha amakuru mugu ukazoza gukora inkuru itizuza amategeko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashobora kushunyitwarira kuwuntwara kuko je media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko iri tegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe naho ariko rirasabwa mu burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri afurika y'epfo ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri nayo ku ruhande rwa afurika y'ubuseruko mu gihugu cy'ubuganda risanzwe ririho ryashyizweho ibihumbi bibiri na gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya fidelite yishatse ijwi ry'amerika urakoze fidelite two kwibutsa ko mu rwanda itegeko risaba abategetsi guha abanyamakuru amakuru igihe cyose bayasabye ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc kuva ejo ku munsi wa mbere i nairobi hariko habera inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yo kurabira hamwe imigambi yo kugabanya imvu z'abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka hamwe n'impinja umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza ari i nairobi yakurikiranye iyi nkuru ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ikigaga ca ONU citaho ineza y'abana UNICEF ikigaga c'isi kiraba ibijanye n'igurirana ry'abantu FINUAP n'ayandi mashirahamwe yo kw'isi akorera mu gisata c'amagara y'abantu vyerekana ko Afurika ari irimwo ibiharuro vyinshi vy'abakenyezi bava bariko baribaruka hamwe n'inzoga zifa ziriko ziravuka canke zimaze igihe gito zibayeho Suzy Villeneuve n'umuhanuzi muri UNICEF mu bijanye no gukomeza amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'uburengero n'iyo hagati Quand on essaie de faire la comparaison de combien d'enfants meurent par jour, ugerageje kugereranya ibitigiri by'abana bapfa ku munsi abana bari munsi y'iminsi mirongo ibiri n'umunani ni nk'indege ya boeing y'abana amajana abiri na mirongo itanu ikoroka buri munsi birateye ubwoba abo ni abana bapfa kubera bataronse ubufasha bwiza bariko baravuka canke imbere kuko umuvyeyi ategerezwa kwipimisha agize amahirwe yo kuvukanaho kubera ata buvuzi bwiza bukurikira aca yitaba imana mu minsi mike kuko niko biri ivyankenerwa ku mpinja ni bike cane kandi ibikoresho vyo gutabara inzoya ntibizimvye na gato hategerezwa kuba impinduka yiyerekwa muri afurika iruhande y'abana hari n'abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka muganga trifoni inkuru nziza akorera mu gisata ca OMS kiraba ibihugu mirongo ine n'indwi kuri mirongo itanu na bine vya afurika asigura ko abenshi baturuka mu karere ko munsi ya sahara duheruka ibiharuro mu mirongo ibiri na cumi na gatanu ibitigiri by'abakenyezi ni ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'icenda ariko muri abo mirongo itandatu na batandatu ku ijana bapfa muri afurika yo munsi ya sahara abana nabo ku- muri ico gihe twaharuye inzoya imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bapfuye mu isi yose ariko umuriyoni niwo wari wapfuye muri afurika ni ukuvuga ayo mu nzoya zapfuye umwe kuri batatu yapfuye ari uwo muri afurika Villeneuve nawe yemeza ko n'incanco zidashemeye na gato Quand je vois par exemple dans l'immunisation, dans notre région, seulement les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a 6 millions.
iyo ndavye ibijanye n'incanco mu karere kacu gusa k'uburengero na hagati na hagati ya afurika hari abana imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atandatu bataracancwa igihugu nka nigeria kirimo imiliyoni zine n'ibihumbi amajana ane kuri abo kongo ifise ibihumbi amajana atandatu kubera ko abo bana badacancwa ni uko baba mu duce tutagiramo umutekano ahantu hadashikwa hari imvo nyinshi mugabo dutegerezwa gukora kugira ngo izo mvo zihave hatorwe umuti abana bose bategerezwa gucancwa atari uko niba biza tuguma tubona Et si les enfants ne sont pas vaccinés, c'est tout ce qu'on a comme épidémie.
turetse uburyo bw'amafaranga n'ubukene bw'abakozi hari n'iyindi ntambamyi nyamukuru nk'uko tuvyiganirwa n'umupfasoni inkuru nziza ariko ikintu twashikimikiye ko uyu munsi gikomeye ni uko amareta akwiye kugerageza amahoro akirara mu bihugu byose kubera twasanze yuko abavyeyi impinja n'abana bapfa benshi bapfa mu bihugu birimwo ingwano muri bajya abantu usanga batari mu ngo zabo badaheza ngo bashikirwe bashike kwa muganga canke baronge imiti ikwiye mirongo itandatu ku ijana y'abakenyezi bapfa bari kuba baravyara bapfira mu bihugu birimwo ingwano ibice mirongo itanu na bitatu by'abana bapfa bapfira mu bihugu birimwo ingwano birimwo akajagari ica mbere umuntu yokora no kugira habe amahoro mu bihugu vyose bimwe mu bihugu vya afurika n'aho ata mikoro menshi bifise vyarashoboye gushiraho amapolitike y'akamaro ni igikorwa gikomeye cyane twibaza yuko ibihugu byose n'ababifasha bose bakwiye gukorana bagashyira ingufu hamwe kugira ngo icyo gikorwa gishobore gukoreka kandi hariho ibish- ibihugu binakenye byabishoboye nk'u rwanda cap vert ni ibihugu byashoboye kugabanya cyane ibiharuro by'abagore bapfa ku mwaka twizeye yuko n'ibindi bihugu bishobora kuraba bigatera imbere nk'uko ibyo bindi bihugu byabikoze uwaserukiye uburundi mu yugururwa ry'inama esperance mateso hari ico yishimira ku vyerekeye igihugu ciwe umugambi mbona ko ari mwiza cyane kanatsinda na twebwe mu gihugu cy'u Burundi nyakubahwa umukuru w'igihugu yarashyizeho umugambi wo gufasha ababyeyi ngo bibaruke ku buntu no kubwira abana bato bato ba- bavugwe ku buntu nkabona ko ari umugambi mwiza cyane ko ari ababyeyi benshi batashobora kuronka uburyo bwo gushika kwa muganga na mwarige bavuga ko umukenyezi ari inkingi y'umuryango amatohoza ya onu yerekana ko abana batanu kuri icumi bapfa batarakwiza imyaka itanu ari abo muri afurika yo munsi ya sahara mu gihe batatu kuri icumi ari abo muri aziya y'epfo ihangiro rya onu ni uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abakenyezi n'abana bose baba bashobora gushikira no guhabwa ubuvuzi bifuza ku isi yose eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abanyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya kiziba mu burengero bw'u rwanda baratakamba ko umutekano wabo ugeramiwe mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na gilbert musabyimana umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kambi ku byerekeye icyo kibazo tubatege amatwi hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri barindwi baraye bashimuswe aho mu nkambi aya makuru wayemeza bashimuswe nande abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo ku wa gatandatu nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu bafata abantu umunani muri abo bantu umunani bafashwe umwe niwe wacitse avamo araza niwe wavuze amakuru ariko abandi barindwi barabafashe barabajanye bose ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku kibuye ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye y'icyenda hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu uko ari umunani n'ubwo umunani yabacitse oya ntabwo abo bantu ba- baje baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe ni ukubagira itoteza bagenda bahamura ama- ama- abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhahamura bashaka kudukorera itotezwa nyine batugirira nabi ariko nta mpamvu n'imwe yabiteye abo bantu bafashwe na polisi ubwawe waba usanzwe ubazi uzi neza imyitwarire yabo n'indakemwa ni n'indakemwa rwose ni abantu bazima kuko babafashe bari mu muhanda bari kwigendera hari hakiri na kare barabafata bagafunga nta cyaha na kimwe rwose bari bakoze abo bantu barindwi tuvugira mu maboko ya polisi ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi ni abagabo nta nta nta mugore urimo nta mukobwa urimo ni abantu b'abasore bagiye bafata hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi bari bajanye mu bitaro bagiye kugera ku bitaro bahura nabo umwe muri abo bajanwe nawe afatwamwo kuko abandi bari bafite babashizemo amapingu nabo baramufata nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu ntacyo bamufatiye gusa n'ihohoterwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba bapolisi kugira ngo badutere ubwoba kuko hano badukoreshamo ibintu nyine byabo bagenda baduteramo iterabwoba bavuga ngo twaragumutse ngo twagiye kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na- na komite batoye yabo kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta ikagenda ibabwira ibintu bitari byo icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorerwa ihohoterwa tutazi iyo rivuye ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya kiziba none se iyo mwiyambaje ishami rya onigita ku mpunzi hcr aho i karongi ribabwira iki ribumvisha iki
Ha- hano ntacyo rikora kuko risigaye ritinya iyi leta nta kintu bigera bakora na kimwe baracecetse bari aho ngaho nta kintu bakora iyo tubabwira ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi kuko aha hantu turaharambiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa bagiye bafunga hari undi bigeze gufata azindutse ngo ni ngabo arafunzwe n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga nta rengero ryiwe uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa cyenda cyangwa kwa munani hashize hafi amezi abiri hari icyo umuryango we kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye ntacyo uramenya kuva icyo gihe bakoze iperereza bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye ntayo yabashije kuboneka ukwezi ni igihe kirekire cyane ni ukuvuga ko yazimiye burundu Eh, yarazimiye rwose nta makuru ye uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari turamushimiye gilbert musabyimana wo mu ikambi y'impunzi ya kiziba mu burengero bw'u rwanda ijwi rya amerika ryaragerageje kuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'igipolisi ku rwego rw'igihugu ntiyagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendana inshuti mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.